iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri itariki umunani z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na oriyani itanga ishaka ataramije ibiganiro byo muri kino gitondo ndabahaye ikaze mwese abo mu runani rwacu amizero y'abarundi bariko barafatwa mu gihugu bagira ko bariko barigisha oya kandi ntabyo twari twiteze kuko mu ntango twabona ko byari bitanguye neza uyu ni umuyobozi w'umugwi w'abashingamateka b'urunani amizero y'abarundi pierre celestin ndikumana avuga ko abanywanyi babo bariko barahagarikwa mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi iyo nkuru hamwe n'iyerekeye urubanza rwatanguye mu ido n'ido kuburanisha umuryango wa nyakwigendera asina paul rwigara mu rwanda hamwe n'inkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye tubahaye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu aloyizi bigirimana uraho neza aloyizi baramutse oriyane ndamutse n'abaduteze amatwi ikigo cya leta z'ubumwe za amerika gishinzwe gutangaza amakuru ari nacyo radiyo ijwi rya amerika rikomoka ko kimenyesha ko cyababajwe n'ingingo yafashwe n'ikigo sense kijejwe kugenzura ibimenyesha amakuru mu burundi ingingo yo kugara ijwi rya amerika ku mirongo ya fm mu kiringo cy'amezi atandatu ikigo bbg kivuga ko naho abanywanyi b'ijwi rya amerika bashobora gukurikiranira ibiganiro byayo ku mirongo ya migufi ya shortwaves kuri televiziyo no ku mbuga ngurukanabumenyi umurongo wa fm aribwo buryo bwiza butuma abarundi bashikiriza iryo bagona ijwi rya amerika niyo radiyo abanyagihugu bakura ko amakuru atohojwe neza kandi atawuyegamiye kandi atarinze gutosorwa n'ubutegetsi kandi ngo urabye uko ibya politike byifashe mu burundi iyi radiyo irakenewe cyane kuruta ibi mu bindi bihe niko bbg ivuga ikigo bbg rero kimenyesha ko kizobandanya gushyigikira uburundi mu gushyikiriza ibiganiro byizigiwe na bose kandi byatohojwe neza bibiji gisaba leta y'u Burundi kwisubirako kuri iyo ngingo gutyo bikazofasha ko umutekano udahungabana kandi bikinge ubwicanyi bikingire kandi n'abanyagihugu abandi bagize icyo bavuga ni ishyirahamwe cpg ryishinze gukingira abameshamakuru risaba abategetsi b'u Burundi guhagarika iyo ngingo yafatiwe amaradiyo ijwi rya amerika na bbc ibyo cpg yabishikirije jo ku munsi wa mbere abamenshi makuru babiri batashimye ko amazina yabo amenyekana ku mvo z'umutekano wabo babwiye cpg ko iyo ngingo ari uburyo bwa leta bwo kuzivya abatavuga rumwe nayo imbere ya referandumu yemirije cpg rivuga ko uburundi bwigeze kuba mu bihe kumenyesha amakuru byari biteye imbere ariko uwo mwuga ngo wagiye urabangamirwa mu myaka iheze ku buryo ngo abamenyeshamakuru b'abarundi bashika ijana bahunze igihugu inyuma y'ibitero bakorewe iterabwoba mu gihe cy'icuka kibi cya politike cyabayemwo no gushaka gutembagaza ubutegetsi nk'uko amatohoza yakozwe na cpg abivuga ibiziga by'abantu bane bagendana n'abahinga babiri ba ONU bishwe bariko baratohoza ku bwicanyi mu ntara ya Kasai hagati muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaratowe ejo ku munsi wa mbere n'ubutungane bwa gisirikare bw'ico gihugu nk'uko amakuru ava mu butegetsi abivuga umushikiranganji wa Kongo ajejwe agateka kazi na muntu Mari Ange Mushobekwa avuga ko abakora amatohoza ba leta aribo batoye ivyo biziga bine by'abanyekongo abategetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bemeza ko abo bahinga bishwe n'abakora iterabwoba bo muhari kamuina nsapu binjiye mu bikorwa byo kurwanya ubutegetsi inyuma y'aho umukuru wabo yiciwe mu gitero cy'abasirikare mu kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu leta ya Trump igiye kongereza ibihano ku bavyeyi binjira muri leta z'umwe za Amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko kandi babatandukanye n'abana babo kugira bace intege abandi bifuza kujabuka imbibe za Amerika mu mpisho umushikiranganji w'ubutungane yagabishije abavyeyi yavuga ati nimba winjiye muri amerika witwaje umwana tuzogukurikirana mu butungane hanyuma tukwambure umwana nk'uko amategeko ya amerika abivuga jeff sessions yabivuze ejo ku munsi wa mbere mu gisagara ca scottsdale ni muri leta ya arizona mu kiganiro cerekeye gukomeza amategeko yongeye avuga ati nimba ibyo mutabikunda ntimuzosubire kwizanisha abana ku rubibe rwacu sessions yavuze ko abantu bakuze bazofatwa binjiye muri amerika bitewe ku biri n'amategeko bazoca barungikwa mu butungane abana babo nabo bazoca barungikwa mu kigo kijejwe abimukira naco kizoce kibaha abo mu miryango yabo baba muri amerika canke bashigwe mu bigo vy'abikorera utwabo biba chungere muri amerika kandi perezida donald trump arashikiriza ko atangaza kuri uyu wa mbere nimba azokura leta z'ubumwe za amerika mu masezerano mpuzamakungu ya nucleaire na irane hanyuma yongere ashireho ibindi bihano perezida trump yamye ashikiriza ko anegura ayo masezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yakuyeho ibihano vyari vyafatiwe igihugu ca irani naco cemera guhagarika porogaramu yacu ya nucleaire trump yavuze ko ayo masezerano yabaye mabi cyane leta z'ubumwe za amerika yasinye yavuze ko ayo masezerano atazobuza irani umugambi wayo wo kugerageza ivyo birwanisho ariko amaze ibihe amaze ibihe agoberwa n'impande zose harimwo abategetsi ba buraya bagomba ko amerika yoguma muri ayo masezerano na israeli yagiriza irani ububeshi hamwe n'amayeri
urakoze aloyize ku makuru udushikirije
inshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya short wave guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu ndetse n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu ibihumbi cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na bitanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane na mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi ndetse n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi ya shortwave tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda mu gitondo cyo ku munsi wa mbere abagize umuryango wa nyakwigendera asina paul rwigara bitavye sentare ngo iburanishe urubanza rwabo mu idonido ku vyaha byo guteza imvururu canke uruhagarara mu banyagihugu bagirizwa sentare isaba ko n'abavukanyi babo bane bo mu mahanga bita abasentare mu rwanda bakaburanishirizwa hamwe muri uru rubanza inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa i Kigali bombi mu makanzu maremare y'iroza aranga abagororwa umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umwari Diane Shima Rwigara mu mvura y'ubujojoba yitwikiriye ku mutwe igikoresho cy'amadosiye yifashisha aburana agacupa k'amazi mu ntoki n'isaha ku kuboko nyina nawe Adeline Mukangemanyi Rwigara n'amadosiye mu ntoki buri umwe arinzwe n'abacungagereza babiri babiri uko niko abaregwa binjiye mu cyumba cy'urukiko rukuru ubarebye ku masura barakomeye ariko nanone mu ngano barananutse umucamanza ukuriye inteko iburanisha akimara guhamagaza abaregwa akabamenyesha imyirondoro yabo n'ibyaha burundu akurikiranyweho byahise bica amarenga ko iyi dosiye ishobora guhindura isura amazina nka mugenzi tabita gwiza murumuna wa adeline rwigaruba muri canada n'abandi bavandimwe barimo saverine mukangarambe uba muri leta zunze ubumwe za amerika edimo bushayije bakunze kwita sacyanwa uba mu bubirigi na jean paul turayishimiye uba muri leta zunze ubumwe za amerika nabo biyongereye muri iki kirego bitandukanye n'uko byumvikanaga mu rubanza ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo aba bavugaga ko baganiraga n'abaregwa ku matelefoni ari naho hakomotse ibyaha birimo ibyo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda bigasa n'ibigarukiraho ubutabera bw'u rwanda burafata abavandimwe bane ba diane rwigara na adeline rwigara bari mu mahanga nk'abakurikiranywe bihisha ubutabera nubwo nta byinshi byavuzwe kuri iyi dosiye kubera urundi rubanza mu rukiko rw'ikirenga metere gatera gashabana yasabye kubanza kujya kuburana uyu mucamanza yavuze ko ubusabe bw'uyu munyamategeko umenyerewe mu manza zikomeye yifuza ko urubanza rw'abari mu rwanda n'abari mu mahanga zatandukana nubwo umucamanza yavuze ko azabisuzuma mu iburanisha ritaha bwana ndibwami rugambwa na mugenzi we faustin mukunzi ku ruhande rw'ubushinjacyaha barifuza ko urubanza rwaburanishirizwa hamwe barasaba urukiko gutegeka madame tabita gwiza jean paul turayishimiye saverine mukangarambe na edimo bushayija bakunze kwita sacyanwa bari mu mahanga bakazitaba ubutabera bw'u rwanda kuko ngo ibyo bakoranye n'abo mu muryango wa rwigara bifitanye isano kuri aba bane bari mu mahanga nta nyito y'icyaha kuri buri umwe yigeze isobanurwa umwari diane shima rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda arerwa icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatanira gutegeka u rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu muri bibiri na cumi na karindwi mu bushinjacyaha buramurega ko mu we yasinyishijemo hagaragayemo n'abapfuye arerwa kandi icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda nacyo gikomoka mu biganiro yagiye agirana n'itangazamakuru mu bihe bitandukanye mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka ntabigereho ku ruhande rw'uyu munyapolitiki avuga ko ibyaha byose aregwa ari ibya politiki byacuzwe mu nyungu z'ubutegetsi bugamije kumwigezayo nyir'umubyara adeline mukangemanyi rwigara nawe arahurira n'imfura ye ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka mu biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be baba hanze barimo murumuna we tabita gwiza ubi toronto muri canada mu myiregurire ye avuga ko ibiganiro kuri telefone atabibonamo icyaha kuko ngo yatekerezaga abavandimwe akaga kamugwiririye nyuma yo gupfusha umugabo we asina paul rwigara mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu adeline rwigara kandi arisangiza ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri byose bivuga ko yabikoranye n'abavandimwe be avuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda ari bubi buyobowe n'abatutsi bwamwiciye umugabo n'ibyaha nawe avuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki kubera urundi rubanza rukomeye metere gatera gashabana yagombaga kuburana mu rukiko rw'ikirenga byabaye ngombwa ko umucamanza mu rukiko rukuru asubikura urubanza metere pierre celestin buhuru yari yunganiye umunyapolitiki diane shima rwigara iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe b'abaregwa abahoze ari abakozi b'uruganda rw'itabi rwa rwigara abadiplomate ba zimwe muri ambasade mu rwanda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i kigali metre bernard ntaganda washinze ishyaka pesi imberakuri ryacitsemo ibice itangazamakuru n'abandi haribazwa niba koko abari mu mahanga mu bihugu bitandukanye bashobora kuzatumizwa n'ubutabera bw'u rwanda kuburanira urubanza cyangwa se niba urukiko ruzafata umwanzuro wo kuzababuranisha badahari nk'uko byagiye bigenda kuri ba generali faustin kayumba nyamwasa ikizakurikira gishobora kuzamenyekana mu iburanisha ritaha ryimuriwe ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'uku kwezi kwa gatanu aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tuje mu burundi hari amakuru avuga ko abanywanyi b'umugambwe FNL irongowe na agatogwasa bariko barafatwa hirya no hino n'igipolisi mu Burundi bagirizwa ko bariko barigisha gutora oya muri kamarampaka yimirije mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye n'umuyobozi w'umugwi w'abashingamateka burunani amizero y'abarundi Pierre Celestin Ndikumana atangura yemeza ko ayo makuru ariyo tubatega amatwi ego cyane ayo makuru niyo abo mu runani rwacu amizero y'abarundi bariko barafatwa mu gihugu bagira ko bariko barigisha oya kandi ntabyo twari twiteze kuko mu ntango twabona ko byari bitanguye neza ariko nubaha akarorero imwaro bafashe abantu ngo bariko barigisha oya aha muri province bujumbura benshi bakunze kwita bujumbura rirare muri komini mutambu ejo bafashe abantu cumi na batanu ngo bariko baragirisha inama yo kwigisha oya kandi ibyo bari babireka n'amategeko kuko turi mu myiyamamazo y'iryo bwirizwa shingiro hanyuma hariho n'ibururi barafashe umuntu nawe nyine azira ngo ariko ariyamamariza oya n'igitega murumva rero hirya no hino hariho by'ukuri iyo nkuru niyo hariho abantu bariko barafatwa bazira ko bariko barigisha gutora oya kandi ibyo bakabizira by'ukuri batari bakwiye kubizira kuko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryaratomora neza ko abantu bose bafite uburenganzira bumwe bwo kwigisha ego canke oya umwe wese bivanye n'ibyo yiyumvamo bivanye n'ibyo ashaka ko eh, birengana iyo nkuru rero niyo nk'uko mwayumvise muri rusange boba bangana iki bamaze gufatwa ku makuru mufise ku makuru dufise gushika uyu mwanya turiko turavugana barashika mirongo ibiri n'umwe muri iki gihe boba barihe Hari abo usanga bafungiwe ku mazone nk'aho imwaro wafungiwe muri zone bita rorero mu ikomine bita bisaka eh, aho ni muri province mwaro ab'i mutamu nabo bafungiwe ku ikomine aho ni muri bujumbura abo cumi na batanu uw'i bururi we yitwa sindayiga ya sylvain wewe ntituzi niyo apfungiwe ko yafashwe n'imbonerakure zibiri uyo nawe ntituzi ngo araha bagenda bapfungirwa aho bafatiwe aba bamwe ku mazone abandi ku makomine ariko hariho uw'igitega ntaraheza gutohoza neza ibiwe ashobora kuba yajanywe mu gipolisi gikuru none eh, ku bwanyu mubivuga ku iki Eh, icyo tubivuga ko si ikindi turabitera ibyatsi tukabigaya kuko muri iki gihugu dusanga umenga hariho ingorane zikomeye z'uko umenga ntawe ukigira icyo yubaha murabona nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ashinze itegeko seni ika- igashingwa igikorwa cyo gukurikirana iby'amatora ika- itanga abiyandikishije ah, bagahabwa uburenganzira bwo kuja kwigisha abateza kwigisha oya bakayigisha abateza kwigisha yego bakayigisha urumva birababaje ko abantu boheza bagasubira guhihitwa bagasubira kuja gufatwa icyo tubivuga ko birababaje kandi birababaje cyane hariho n'ibindi byaduka sinzi ko mwabyumvise mukabimenya abantu biyitiriye urunani amizero y'abarundi uwitwa reveriye n'iyimpa ataho byakabaye kuko siwe yandikishije urunani mu matora kandi ingingo y'umukuru w'igihugu mu ngingo yayo ya gatatu mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ritumirira abantu kuja muri kampanye mu ngingo yaryo ya gatatu baravuga yuko abarekuriwe kwigisha no kugira amanama ajanye no kukwiyamamaza ari abantu bonyene biyandikishije mugabo ugasanga uwo muntu nawe ariko aragira kampanye yo kugora abandi mu gihugu atiyandikishije ata kintu na kimwe aserukiye akaza nk'icaduka akamureka nyine agakora urumva byari byatanguye neza tucugurura mugabo kugera uyu munsi ni ukuri ibintu biriko bigenda nabi cyane ku buryo twibaza ibyahindutse ibyo ari byo tugatangara tukumira none muri make ni ikihe muriko murakora muri iki gihe icyo dukora si ikindi ni ugusemerera tukavuga ibyo bintu bitariko biragenda neza tukabigaya kandi tukabandanya dusemerera kugira ngo ababijejwe bashobore kwikubita agashi seni ishobore guhanura kuko seni ibimeze nk'uwo bita arubitire umuhagarikizi w'urukino urwo rukino rero iyo ruriko rugenda nabi umuhagarikizi ntihagire ico abivugako mwumva ko haba hariho agahazi tugasaba n'abajejwe intwaro rero kuko nibo bafise icyo bateza gukora kumvisha abantu babo kumvisha na cyane cyane abanywanyi bo mu mugambwe uri ku butegetsi ko boreka amatora akagenda neza abantu bakiyamamaza neza bagakura ubwo bwoba kugira ngo bareke n'abandi biyamamaze mu mutekano ntangere gutyo niyo demokarasi abantu bubahirizwe abantu bagira uburenganzira bumwe bareke guhihitwa ngo bariko barigisha gutora oya oya niyo twemera kuko ibwirizwa shingiro rirakumira rifise utunenge twinshi cyane rigomba kutugarukanamo ibintu bitari byiza na gatoya aricyo gituma tuvuga tutoya rero nibareka abantu bashikiriza ibyiyumviro byabo murakoze yari pierre celestin ndikumana ayoboye umugwi w'abashingamateka b'urunani amizero y'abarundi yariko avuga ku banywanyi babo bariko bafatwa mu bice bitandukanye vy'igihugu muri iki gihe turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze murakoze namwe murakoze fidele kuri icyo kiganiro umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi opc manirakiza dismas yabwiye ijwi rya amerika ko bariko baratohoza kuri iyo nkuru bakaza kugira icyo bashikirije baronse inkuru y'imvaho tukivuga ku burundi ijwi rya amerika nta kindi ryazize mu kugarirwa imirongo yayo ya fm mu burundi atari ibihe vya politike icyo gihugu kirimwo ivyo vyavuzwe na pankas cimpaye avugira urunani senarede ruhurikiyemwo abatavuga rumwe na leta y'u burundi hari mu kiganiro na mugenzi wacu diane ninahazwe cimpaye yatanguye avuga insiguro aha iyugarwa rya fm y'ijwi rya amerika yahora isamniranira mu burundi ingingo yo kugara ijwi rya amerika na bbc iri mu rukurikirane rw'intumbero y'ubutegetsi bwa petero nkurunziza nko gufuta amaradiyo n'ibimenyeshamakuru byose byigenga bicemera gushyikiriza inkuru y'imbaho ku mabi ariko arakorerwa mu burundi ibyo rero twabyakiriye nabi ni nacyo gituma twasohoye itangazo ryo kwiyamiriza iyo ngingo kuko n'ingingo yerekana neza yuko bafashe intumbero y'uko uwo batavuga rumwe atagomba kuvuga uwo batavuga rumwe ari nyagupfa aha rero ntawoheza ngo abidehe aho uburundi bwimirije ni habi ibyiza shingiro rishasha niho ryaboneka hoho inganda zizotikira kurenga uyu munsi twumvise n'amakuru y'uko n'umumenyeshamakuru wanyu bamwatse ibikoresho mukabona ko ku mpande zose haba ku rwego rw'ijuru rya amerika canke ku ruhande rwa leta y'u Burundi aho turavuga nk'urwego cnc rujeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora mu burundi ariko rubarizwa muri leta y'u Burundi ho kogwa iki yaba sense itwagwa n'umumenyeshamakuru ni naco giteye agahinda itwagwa n'umumenyeshamakuru karengana amazani yaba ngira ngo ari umumenyeshamakuru afata ingingo sinibaza yuko yofata ingingo yo kugara iradiyo nk'ijwi rya amerika ni nacyo gituma icokogwa kwari uko iyo sense yisubirako igasubira ikareka nyabuna ijwi rya amerika rigasubira gusamirana mu burundi ariko kubera ko ingingo nk'izo ziva kwa petero nkuru nziza sinzi ko ijwi rya amerika rizoshikira petero nkuru nziza kugira ngo rimwumvishe yuko yarenze akarimbi iyi ngingo yafashe irerekanye neza ataguhigimanga yuko ubutegetsi buri bujumbura ari ubutegetsi bw'igikenye ari ubutegetsi bufumva demokarasi ari ubutegetsi butumva umwidegenzo w'abamenyesha amakuru aha nibaza yuko rero nka leta y'amerika twibaza ko leta y'amerika ariyo yohamagara petero nkuru nziza igasaba ko iyo radiyo yugururwa ntaho mubona rero mwebwe ijwi rya amerika ryoba ryarakosheje mu makosa yose ryagirizwa na cnc nta kosa na rimwe ijwi rya amerika ryakoze ahubwo ijwi rya amerika dutwara turyidogera ko itaduha ikibanza gikwiye uyu munsi biragaragara neza yuko hariho ubwoba bujanye n'iyi referandumu ubwoba bujanye n'ibwirizwa shingiro petero nkurunziza adashaka ko hagira n'umuntu n'umwe akakaza ngo avuge ibyo adashaka pancrase cimaye muvugira urunani senarede ruhurikiyemo imigambwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i bujumbura murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika turabashimiye turabakengurukiye yarakoze diane ntirazwe kuri icyo kiganiro tugaruke mu rwanda imvura imaze iminsi igwa ikabandanya guhitana abantu mu gitondo c'ejo abantu bashika kuri batatu barahitanywe n'imyuzurire y'imvura ibindi kuri inkuru mugenzi wacu asumta kaboyi
aya ni amazi asuma y'umugezi wa nyabugogo mu nkengero y'umurwa mukuru wa kigali uwo mugezi umaze kuzura kugeza ubwo ikiraro cyahuzaga abaturage bo mu murenge wa kanyinya n'umurenge wa kigali batongeye kubasha kwambuka ndetse no gukorana ubucuruzi hagati yabo ni ukuvuga ngo bakazi karahagaze no kugira ngo tugere mu macumbi yacu ni ikibazo birasaba kuzunguruka ku muhanda ugana mu ruhengeri w'ishorongi tukazamuka tukabona guca mu mudugudu wa bwimo nabwo bigasaba amasaha menshi akazi kahagaze ubu ngubu ingendo zahagaze hano twari twahanyuze ari makeya cyane ariko ubu nari ndangije akazi nta shinge nsanga byagenze gutyo kuko twabonye mu gitondo bitarakabya cyane bikabije nonaho akazuba kaviriye aya mazi yo yaguteye ubwoba cyane nabwo bwa mbere tubibonye muri aka gace kegereye umujyi wa kigali hubatsemo amazu ari ku buhaname bukabije ku buryo mu ijoro ryakeye abantu batatu bari mu nzu imwe bahitanywe n'inkangu ijwi rya amerika ryageze mu murenge wa kigali dusanga abaturage bari mu gahinda gakabije ko kubura abaturanyi babo umugore niwe wari uhari wumvise bikatse akurura umwana igihe yakamukuriye ngo amurenze urugi urugi ruhita rwifunga umwana agumamo imbere bamaze gutwara bamwe kwa muganga kubera ko hamaze nk'amasaha nk'ane bakirimo gushakisha Mirambo ubwo umuyobozi w'umurenge twari turi kumwe ndetse na polisi nibo badufashije tubasha kubona aho maruge tubona tuyibona kacyiru aduhungabanyije cyane rwose ntiturasubira no gutuza no mu rugo twaraye twicaye na none nta muntu wemerewe kujya mu nzu imvura iguye murareka ibanyagire hanze aho kugira ngo upfe wanyagirwe abantu batatu nibo baraye bapfuye abandi batanu barakomereka ku buryo bajyanywe mu bitaro umuyobozi w'umurenge wa kigali manuel rutubuka aravuga ko no mu minsi ishize hari abandi baturage babiri bari bahitanywe n'ibiza mu murenge ayobora uyu muyobozi asobanura ko byose biterwa n'uko abaturage benshi muri uyu murenge batuye mu manegeka akabasaba kwimuka ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga ubushize hapfuye babiri uyu munsi hapfuye batatu ni ikibazo rero ni ikibazo kuko dufite abantu batuye ahantu hahanamye benshi benshi nk'iyo urebye aha duhagaze kiruhura ugafata igiti cy'inyoni uko uzamuka ni umurenge ugizwe n'imisozi rimwe na rimwe usanga abantu baranubatse bakubaka amazu mu by'ukuri adakomeye ya yindi yubaka ukwezi ni nako umunsi umwe akarara yigiyemo ni ikibazo cy'amanegeka ariko ni n'ikibazo turiho dukoraho dukangura abaturage kuva kuhava kuko hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kandi bamaze kubibona abaturage batuye muri ayo manegeka bavuga ko kwimuka batabyanze ariko nta bushobozi bashobora kubona nta bushobozi bwo kubaka ahandi sinzi ku muntu umuntu azabigenza ni imana yonyine yo kuturengera ubu nta bushobozi buhari kuko nta bushobozi ntaho kujya umuntu aba afite ubundi yakagira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu francis kaboneka mu mpera z'icyumweru gishize yavuze ko abanyarwanda bagomba kumvira inama bahabwa n'abayobozi zo kwimuka hari amanegeka ku wa gatatu w'icyumweru gishize nibwo hateranye inama y'abaminisitiri yihutirwa yarebaga gusa ku kibazo cy'ibiza nyuma y'iyo nama minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko leta yiyemeje kugoboka abangirijwe n'ibiza ariko minisitiri kaboneka avuga ko abanyarwanda bagomba kuva mu manegeka ko nibiba ngombwa leta izakoresha ingufu bishobora kuba ikibazo abaturage babyumve babyitabire kuko birakorwa mu nyungu zabo zo kurengera ubuzima bwabo aho kwinangira akagumamwo ejo akazavamwo bajya kumushyingura ntabwo byaba ari byiza nk'ubuyobozi rero dufite inshingano rimwe na rimwe zo kubikora Eh, niyo bibaye ubundi ntitubyifuza ariko bibaye ngombwa dushobora gukoresha ingufu kugira dukize ubuzima bwe minisiteri ishinzwe ibiza mu rwanda iravuga ko mu ijoro ryakeye hirya no hino mu gihugu abantu barenga makumyabiri baraye bitabye imana bazize ibiza ababaza biyongera ku mibare yari yatanzwe mu mpera z'iki cyumweru gishize aho abarwaga abantu ijana na mirongo inani bamaze guhitanwa n'ibiza mu gihe cy'amezi ane gusa leta igahamagarira abatuye aho bita amanegeka kuhava vuba cyane ku rundi ruhande abahatuye bakibaza aho bazerekeza kuko ubushobozi bwabo butabemerera kuba bagura ikibanza ahantu heza ngo bubake indi nzu mu mujyi wa kigali ikibanza cyo guturamo kiri ahantu heza ntigishobora kuboneka munsi ya miliyoni umunani mu mafaranga y'u rwanda hatabariwemo ayo kubaka inzu ibintu benshi batuye mu mujyi wa kigali basanga ari inzozi ariko nanone hakibazwa uburyo abatuye nabi bategereza ko ibiza bibageraho kandi biza bitwara ubuzima bwabo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali arakoze asumta kuri iyo nkuru
ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ijwi ry'amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
abantu cumi na batandatu barishwe mu gitero cyabaye ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu ku isengero katolika notre dame do fatima ku mugwa mukuru wa centre africa bangi icyo gitero cyakozwe n'umugwi w'inkozi z'ikibi zikorera mu gice cyo ku mugwa mukuru kigwiriyemwo abayisilamu pk 15 mu bapfuye harimwo umupadiri tungumale baba abantu batekewe n'ishavu mu nyuma yaho barateye umusigiti uri mu gice cya lakunga kiri ku mugwa mukuru bangi ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika muri centre africa yarasohoye itangazo aho yerekanye ko ibabajwe cyane n'icyo gitero cy'imburamutima cyagizwe ku isengero notre dame do fatima hamwe n'igitero cyo kwihora cyakozwe ku musigiti mu gice cya lakunga ambasade ya amerika yatangaje ko igandariye abapfuye muri icyo gitero hamwe n'abakomeretse muri icyo gikorwa cy'inkozi z'ikibi ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko abagize icyo gitero atamutima bagira ngo ntibaserukire abakirisitu cyangwa abayisilamu ngo ntibaserukira abanyasantre afurika iyo ambasade ivuga ko barondera gutuma haba ubwicanyi bwo kwiha inkumbi leta zunze ubumwe za amerika zisaba abanyagihugu bose muri santre afurika kutagwa mu mutego w'ubwicanyi n'ukwihora amerika ivuga ko ivyo bitegerezwa guhagarara iriyamiriza yivuye inyuma ubwo bubisha ikaba yifatanya n'abanyasantre afurika baharanira amahoro amerika irumva ishavu rikomeye abanyagihugu bafise muri iki gihe yamara isaba abanyagihugu bose kuvavanura n'ubwicanyi bakagaruka mu ngo zabo kugira birinde ubundi bwicanyi amerika ivuga ko ubwicanyi butegerezwa guhagarara ku neza y'abana n'abanyagihugu bose bo muri centre africa
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha kuri mikoro i washington dc mwari kumwe na oriyani itangishaka ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ibyuma ndashimiye na mwese muduteze amatwi mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.